iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi nk'uko mubizi radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ni ku mirongo migufi mudukurikira kandi no kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero koko ikaze kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi umuryango wa afurika yunze ubumwe wahariye ukwezi kwa cyenda kwa buri mwaka ukwezi kw'imbabazi mu bihugu bya afurika ku bantu batunze imbunda ntoya ku buryo butemewe n'amategeko baramutse bazishubije ku bushake bwabo umugambi wa afurika ni ugucecekesha intwaro intwaro ku mugabane mu bihumbi bibiri na makumyabiri ese bisobanuye iki nibyo tuganiraho na jean claude sinzinkayo umuhuzabikorwa wa merpd mecanisme pour initiative de la recherche de la paix et le développement mu gifaransa ni ukuvuga urunani rwiyemeje guharanira amahoro n'iterambere mu kirundi rukorera mu karere k'ibiyaga binini mu ihembe rya afurika no mu bihugu bibanyi merpd ni umwe kandi mu miryango igize urugaga urunani mpuzamahanga cyangwa se mpuzamakungu iyansa international action network on small arms rwiyemeje kurwanya urugomo rushamikiye ku mbunda ni ukuvuga rero inkoho mu kirundi simbatindiye rero mbazanire umushyitsi jean claude urahura akomeye
ndakuramukije thomas kamirindi nongera ndamutsa abarundi n'abanyarwanda bariko baratwumviriza ndaramukije kandi abatari bake bariko baradukurikirana hirya no hino ku isi na cane cane muri afurika y'epfo nongera nkumbure mpoza imiryango yo muri ibi bihugu biherutse kuburira y'abavyo kubera imvururu zikuriwe zirabera muri afurika y'epfo ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya wongeye kuduha kuha abanywanyi b'ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire kuri izi mbabazi ikigongwe afurika isaba ibihugu bya afurika gutanga ku bantu bafite imbunda inkoho ku buryo butemewe n'amategeko ariko biyemeje kubisubiza hari umunywanyi rero witwa jean paul ari igitega mu burundi yohereje ku butumwa utubazo nka tune nagira ngo muri iki gice cya mbere tubanze duhere ku tubazo tubiri utundi tuze kudushakira umwanya aravuga ati ni iyihe mvo nyamukuru ituma abantu batunga ibirwanisho na cyane cyane nko ngaha muri afurika aka kabiri ati kuva iyi ngingo ya au ishingwa ni abantu bangana gute bamaze gusubiza ibirwanisho bitaba icyo kigongwe cya au duherere kuri iyi mvo ni iyihe mvo nyamukuru ituma abantu batunga ibirwanisho
imvo nyamukuru ituma abantu batunga ibirwanisho naho itari ikwiye kuhaba ubwa mbere na mbere bwobwo abantu batunga ibirwanisho kubera ko baba bumva ko badatekaniwe mu mitima yabo ibyo nabyo akenshi cyane cyane hano mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu bihugu bigize ihembe rya afurika cyangwa mu bihugu bibanyi akenshi abantu bakunda guhurumbira ibirwanisho mu gihe cy'amatora kuko amatora muri ibi bihugu dufatiye nk'akarorero ari za kongo mu burundi akenshi mu gihe cy'amatora usanga abantu badahuriza hamwe batakira kumwe ibiba byavuye mu matora muri kwa kutakira kumwe rero ababa ibyavuye mu matora ababa badashimishijwe n'ibyavuye mu matora bagahitamo gufata inzira yo kurondera ibigwanisho bamwe bakihereza amashamba rero bagashinga imigwi igwana hari rero n'abandi batihereza amashamba mugabo bagashaka bavuga bati reka turondere ibirwanisho kugira ngo turabe yuko eh, twokwikingira ko twumva ko hari imigwi y'abasuma hari imigwi y'abagwanyi turaba ko twokwikingira iyo ni mvo imwe hari iyindi mvo eh, nagomba gusigura ku byerekeye ibirwanisho aha mu karere k'ibiyaga binini Eh, ibi bihugu byacu ndetse no mu bindi bihugu ni ibihugu bimwe bimwe ngaha muri afurika birimwo ubutare bukorwa mu ivyo bigwanisho rero abahingura ibigwanisho bashyiramwo imitahe minini ni ukuvuga baba ababihingura ababidandaza cyangwa abagira mariketingi bashyiramo imitahe minini Marketing ukuvuga ni iyo ukuvuga mitahe rero kubyamamaza.
bibafasha kwegera mariketingi ni ukuvuga kubyamamaza kugira ngo bimenyekane Eh, ya ya ya, ya Yego.
kubyamamaza Eh.
ni ukuvuga ko rero bwa buryo bakoresha ngaha muri afurika mu kugura bwa butare baragenda bagaca babutwara bagahinguramwo bya birwanisho nta soko mu bihugu iwabo bafiseyo ni ukuvuga ko baca bahindukira bakagaruka bya bigwanisho bakabishora muri ibi bihugu byacu aricyo bituma mubona hama hari amatati adahera dufatira nk'akarorero muri za somaliya ukaza muri san- za santarafurike ukaza muri za kongo ukazosanga ibyo bihugu byama birimo intureka zidahera ziguma zigarukiriza zisubiriza kubera ko bamwe bakura bwa butare bukorwa muri ibyo bigwanisho bakongera bakabihingura bakabishorayo bama barondeye iyindi mikenyuro mishasha yo gukireya amatati yotuma baronka isoko ryo kudandazamwo ivyo bigwanisho vyabo ariko Nuko niko rero jean claude jean claude ntabwo twakwirengagiza n'ibibazo by'ubutegetsi bw'igitugu budaha uburenganzira abanyagihugu noneho bigatuma abanyagihugu bamwe bafata ibirwanisho bakajya mu ishyamba nabyo ni imvu
nari nabivuze rega iyo Eh.
maze kuvuga ko abo bantu bash- ba- bashira imitahe muri ivyo vy'ibigwanisho bakereya uburyo butuma badandaza ibigwanisho vyabo ni ukuvuga harimwo no gukomeza ba bategetsi b'abanyagitugu dufate nk'umutegetsi w'umunyagitugu yajaho naho yotsindwa mu matora bakarondera inzira zo kumukingira kugira ngo agumeho hanyuma baro nimba rero agumyeho bamwe badashimishijwe n'uko uwo muntu agumyeho bagahitamo kuvuga bati twihereze amashamba nabo bagashaka bati oke nimwihereze ishyamba twe turabemereye tuzobashyigikira nimuzane amafaranga genda mutoze intererano mu banyagihugu genda musabe imfashanyo musabe he muzane tubahe ibigwanisho hama mugwane doko ni ayo n'amasitrategi bakoresha ayo gukomeza abategetsi b'abanyagitugu kugira ngo eh, bagumeho hama nabo badandaze badandaze amaraso y'abantu ibyo niko bimeze eh, nicyo nari nasobanuye ntubure naho ntagisobanuye neza ariko niko bimeze Eh.
abo banyagitugu sibo bigumizaho baba bakomejwe n'abo bashyira imitahe minini muri ibyo by'ibigwanisho impamvu nari mvuze ibyo ngibyo urugero ntabwo twakwihisha ni ha- ni mu rwanda mu burundi mu rwanda yego mu burundi ho byaturutse ku matora koko eh, no kugandagura ndadaye hanyuma abantu bajya mu mashyamba ariko ro paripehutu yari iriho kuva kera ni ukuvuga paripehutu ni abantu barwanyaga intwaro z'igitugu za gisirikari mu rwanda naho u rwanda rugira gutya u rwanda rw'abategetsi b'icyo gihe ngo abanyarwanda bamwe ngo ntibagome mu mahanga ngo ntabwo ngo u rwanda ni rutoya ngo ntabwo rushobora kwakira abana barwo bose noneho abo banyarwanda baheze hanze baravuga bati "Mm, ese abandi banyarwanda batubuza kwinjira mu- batubuza gutura mu gihugu cyacu gute Bafashe ibi- bafata ibirwanisho ubutegetsi babukuraho gusa rero nyine ikindi kibazo ni ukuvuga ngo ubu ngubu bigeze reka tube aribyo tuganira twigumire kuri icyo kigongwe iyo mvo noneho ndumva isobanutse neza sibyo
yego cyane ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho rero mbere y'uko kuko nabonye abantu batangiye guhamagara kare iki kiganiro kigomba kuba cyabashishikaje cyane ku mirongo hari pascal na gaspar ariko rero mbere y'uko mbaha ijambo gaspar na, Ga- na, na pascal mube mwihanganye maze umutumire jean claude sinzi nkayo abanza asubize n'aka kabazo ka jean paul w'igitega mu burundi ati kuva ingingo ya au au ni afurika yiyunze kuva ingingo ishingwa ni abantu bangana gute bamaze gusubiza ibirwanisho bitaba icyo kigongwe cya au
Eh, mu majambo make iki kigongo ca- ce- c'ishirahamwe ry'ubumwe bw- bwa bwa afurika catanzwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa afurika naryo n'amaleta n'aya maleta ya afurika nyene arigize Eh, nk'uko wari uhejeje kubivuga rero muri ayo maleta harimo n'amaleta y'igitugu iyi ngingo ishobora kuba yagiyeho itabashimisha Mhm.
hanyuma ikindi kigira kabiri ku byerekeye icyo kigongwe hariho ingingo zigiherekeza zategerezwa kubaho nkumbure zishobora kuba zitarabayeho igakiba rero eh, inzitizi canke obustakle yo kuba abantu batarashoboye gusubiza ibigwanisho canke b- bitasubijwe ku rugero rushimishije aha izo nzitizi novuga ni nk'izihe ubwa mbere na mbere hoho iyo ishirahamwe ry'ubu- ry'ubumwe bwa afurika rishinze ingingo riti eh, turatanze ikigongo ku bantu batunze ibigwanisho ni ukuvuga ko abakuru b'ibihugu nabo umwe umwe wese mu gihugu ciwe kubera musanzwe muzi ko ibihugu byose bi- igihugu cyose kiba gifite soverenete ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu yategerezwa guca asekereta canke asinya ingingo ishira mu ngirisho zigongwe c'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika Mm.
akabitangaza ku mugaragaro ati turatanze ikigongwe nk'uko twabyumvikanye nk'uko biri mu- mu ngingo y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika turatanze ikigongwe mwese abanyagihugu mubyumve ko umuntu afite ikigwanisho waba umugwi witwaje ibigwanisho baba abantu babitunze mu mazu iwabo turatanze ikigongwe muri uku kwezi kose aho muzokwitura ari ku mapozisiyo y'igipolisi ari ku bashinzwe intwaro nta muntu n'umwe azobafata murashikirize ibigwanisho byanyu mwidegembya baze babakirire nta ngorane n'imwe muzogira ariko rero eh, nimba ntihenze sinkurikirana ibihugu byose ariko aho ngerageza gukurikirana n'ubu kuri iyi tariki ngira ngo nawe uri umumenyeshamakuru ni ukubaza ntimbwira igihugu wowe uzi coba carasohoye dekre ishyira mu ngiro iryo iryo- iryo- iyo ngingo ya ya union africaine sinibaza ko coba kiriho iyo rero ari ingingo yavuzwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika na cyane cyane ngira ngo murabizi ko mumaze igihe mubyumva ko hari ibihugu bimwe bimwe usanga n'ayo mashyirahamwe ari ishyirahamwe mpuzamakungu oni ari ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ari izi za igade n'ayandi mm, hari ibihugu bigomba kwerekana ko umenga ayo mashyirahamwe iyo afashe ingingo iyo ngingo ntibayemera bakavuga bati twebwe no turi soverene iyo ngingo mwafashe ntituyemera n'ubu rero haracyari ikibazo cyo kumenya mbega ni ibingahe ibihugu byemeye iyo ngingo ya union africaine ni bingahe byoba byarayishyize mu ngiro biciye mu nyandiko Na- hari rero agahaze hari ib- harabuze icyo nokwita imperekeza mu rurimi rw'ikirundi ija guherekeza iyo ngingo y'ubumwe bwa afurika kugira ngo ishyirwe mu ngiro ni naho rero haca hagorana kumenya ati mbega ni ibigwanisho bingana gute byasubijwe kuko abategerezwa kubisubiza bategerezwa kuba bafite ubwoba bati twogenda kubisubiza ubwo ntibodufata ni ikihe kitugarantisa ni ikihe kitwemeza ego ingingo y'ubumwe bwa afurika yarasohotse none iyo ngingo y'ubumwe bwa afurika izomusanga hariya ku mutumba wa rusasuma hariya muri komine cyane hariya eh, mu ntara iyo yagiye gusubiza ikigwanisho iheze mu kingire ko baba bakeneye ingingo ibakingira kugira ngo yumve ko azanye icyo kigwanisho by'ukuri ahumurizwe mu mutima ataza gufatwa nk'umwicanyi uhise unusubiza ikibazo kindi cya gatatu cya jean paul w'igitega nubwo tutari twagikomojeho yari yavuze ati niba hari abatabisubiza dufate ko atabirwanisho bikiri mu bantu canke barafite ubwoba ko bohava bafatwa ibyo ngibyo urabishubije rero reka noneho duhe ijambo pascal pascal we
karabe urakomeye
yego ndakomeye cyane bwira umutumirwa aho uri pascal
Eh, nitwa pascal nyine ndi mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka nyamagabe mu murenge wa mugano ye ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo mfite nyine kuri ziriya ntwaro ziba ziri mu baturage Mm,
nta ntwaro ziba ziri mu baturage abaturage buriya intwaro buriya ni ikintu gikomeye buriya bara- nabo baba bazitinya mhm,
kubwira umuturage rero ngo na- ngo natange intwaro nka kuriya umu- umuryango w'ubumwe bwa afurika uba wabivuze mm, ubundi babivuga nyine biba biri urumva n'abayobozi bo hejuru baba babivuze yego
rero ndumva nko ku gitekerezo cyanjye bakagiye bajya ngo kuko umuryango wa afurika niwe ubivuze bakagiye bajya mu baturage bo hasi kubera abaturage bo hasi nibo baba bazifite mhm,
bakagenda bagahera mu midugudu bagahera mu makomine bagahera mu mirenge nyine bagenda babishishikariza abantu bati nimuzane izo ntwaro yego
Eh, byaba na ngombwa bakabaha n'ibihembo ariko bakazizana bitewe n'uko ziriya ntwaro baba bafite nizo bakoresha ba- bagirira n'abantu ba- ba- biba bakora iki ubwo rero njyewe nkuba numva nyine izo izo ntwaro bajya ba- bahera mu baturage bo hasi kubera abaturage bo hasi nibo baba bazifite yego noneho bagashishikariza abantu nyine kuzijyana nyine ku buyobozi byaba na ngombwa bakanabahemba ariko baka- bakazijyana nk'ubu ngubu tuvuze nko mu rwanda nk'uko bakira kiriya gihe nyine cya kera abaturage wenda kuriya kuntu bagendaga bazibaha ngo bazifashishe u rwanda bashishikaje bati ni muzitange ariko ntabwo bose ntabwo bazitanga byo ntabwo bibaho bagakwiye nyine rero kujya bajya mu midugudu bakajya ku baturage hose hose hose imidugudu ni nk'imitumba mu burundi
bakabigisha nyine ubundi bakajya babigisha bakazitanga umuntu Yego.
unayitanze bakanamushimira bakamuha ishimwe tu ye pasika urakoze ndumva ibyo uvuga byumvikana reka umutumirwa agira icyo abivugaho biri mu ngingo ebyiri gushishikariza gushishikariza jean claude n- n- sinzi mu kirundi nimba ribaho reka tubivuge mu gifaransa se ni sensibilize hanyuma Eh, mu gu- gushishikariza mu kirundi bibaho nivyo bita guhimiriza ye nuko no guhemba rero abantu baba bashubije intwaro ariko ubwo ngubwo nyine bizanye ikintu cya gatatu nako bizanye ibindi bintu bibiri ikigongwe gushishikariza guhimiriza no guhemba ibyo ngibyo gushishikariza abantu no kubahemba urabivugaho iki
ibijanye no kubahimiriza kugira ngo basubize ibirwanisho ariko gushikiriza eh, nako ariko gushishikariza Mm.
mu by'ukuri ni igikorwa cyategetswa gukorwa n'impande zose na pascal arimwo sikiraba leta kuko ibyo birwanisho birahitana abanyagihugu bato bato birahitana aba- aba- aba- abategetsi ngira ngo murabizi turi kurwa ndadondora amazina y'abategetsi muri aka karere haba mu bya gisirikare mu gipolisi mu bya politike bamaze kugandagurwa hakoreshejwe ibigwanisho rero mu majambo make icyo ni igikorwa cyategerezwa gukorwa haba ku rwego rw'umudugudu nk'uko pascal yabivuze ukaza ku rwego rw'intara ukagenda rw'akarere ukagenda rw'igihugu mu bihugu byose niko byatezwa kugenda hanyuma ab'intwaro abashinzwe intwaro batezwa gukorana bimwe biboneka n'ama- n'amashyirahamwe yigenga bagakorana n'amashengero bagakorana na kominote y'arabaze kugira ngo by'ukuri eh, ibyo bigwanisho bishobore gusubizwa mugabo rero intambamyi iracyari hahandi mbega bamwe bo ku mitumba baratekaniwe muri politike mu butunzi no mu mibano kuko mu by'ukuri aho niho bihera n'iyo twagera ku mutumba tugasanga abaho baratekaniwe mu butunzi baratekaniwe mu mibano ni ukuvuga iyo mvuze mu mibano ni mu byerekeye bya politike mbega imigambwe mu bya politike irabana ryiza bavuga rumwe bumva kumwe umugambi wose ukaba ufite projet de societe yawe ugenda gusigura kandi ukawusi- ukayisigura ata gitugu gihari ngo ejo baveyo haba abandi basigara baravuga bati nyabona tuzobereka ata bintu byo guterana ubwoba birimo muri icyo gihe a- nta cyobuza ko abantu basubiza ibirwanisho ku cya pascal avuga ati guhemba guhemba ntikibaho mbega umuntu atunze ikigwanisho ko deja ari mu makosa bamuhemba kubera iki ntashobora guhembwa kubera ko eh, ikigwanisho atunze agitunze hadakurikizwa amategeko twebwe nicyo twavuga twavuga tuti hari ibyatuze mu bya politiki muri kano karere kacu kose ahubwo twogira icyo bita gushumbusha ni ukuvuga niterume ihinduka gushumbusha no guhemba biratandukanye guhemba uhembera umuntu umushimira icyo yakoze ariko Eh.
gushumbusha
ni ukuvuga eh, gushumbusha n'igihe uvuga uti eh, ni nk'icyo nokwita ehm, icyo twokwita mu gifaransa compensation ni akantu uhereza umuntu ko kumwereka uti eh, wari waraguze iki kigwanisho wakiguze amafaranga nk'ubu ubu nk'akarorero tukavuga tuti inkoho wayiguze tukarabira ko a- amatohoza aragirwa abahinga mu- ba- baragira amatohoza Yego.
bakabona bati muri kano karere inkoho yo mu bwoko bwa karashinikov inkoho yo mu bwoko bwa fare pisitore cyangwa n'izindi ziri ku giciro kingana gutya kuri marishe ntwari cyangwa ariho hose muri icyo gihe rero tukaraba tuti- marishe noire ni muri Bituma- magendu niko tubyita mu kinyarwanda
Eh, Eh.
ni ukuvuga tukaraba tu- tukaraba tuti uyu muntu ikigwanisho yari yakiguze amafaranga kandi ayo mafaranga yononye ubutunzi bw'umuryango none rero ntitumuhe amafaranga ko twebwe ntituriko turagura ibigwanisho ahubwo reka turabe nimba azanye eh, inkoho tumuhereze ikinga ico bita vero mu gifaransa canke basket mu gi- mu- mu gifaran- mu- mu congereza tumuhe Yego.
ikinga hanyuma agenda akore taxi vero agiye gukora taxi vero aronka ikibeshaho umuryango komsa akagatima ko kwinjira ko yosubiye no gutunga ikigwanisho kamuvemo nimba yari yagitunze kubera ubusuma cyangwa kubera ibindi aca biheba burundu ahubwo akora umugambi wi- ni ukuvuga hakaba icyo bita umushinga w'iterambere ufatiye ku giciro cy'icyo ikigwanisho yasubije kigugwa Eh.
rero twe nivyo dushigikiye ni navyo twakoze mu burundi ni navyo nkumbure bishobora no kuzokorwa mu bindi bihugu niwanagomba uku kwezi kw'ikigongo nikwahera tuzogira raporo turare tuti mbega mu bihugu kuva mu bihugu twari dusanzwe dukoreramwo ari muri za centre afrique kugenda za ethiopia eritrea ahandi za kenya za heti turaba tuti mbega hasubije ibirwanisho bingana gute niba ata byasubijwe rero niho tuzoca tubwira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika tuti nimurabe ko mwoshiraho ibintu vyo gushumbusha hanyuma turabe ko abantu muri uku mu kwezi kuzokurikira ariko kuzoba gusozera umwaka ibirwanisho twokwegeranya bikarangira burundu nk'uko ico ciyumviro mwari mwagisohoye uko rero twe niko tubibona Mm. inshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku kigongwe imbabazi umuryango w'ubumwe bwa afurika usaba ko ibihugu bitanga ku bantu bashubije intwaro bafite batabifitiye uruhushya bakazisubiza rero ku bushake bwabo jean claude sinzi nkayo m- kuri iki kintu cyo gushumbusha ugiteye utwatsi nyine u- nako guhemba guhemba ubiteye utwatsi uvuga gushumbusha hari undi munywanyi witwa emmanuel kari umugabo mbona bisa n'ibijyana n'ibyo avuga ati "Mm, ni- nibyo yatwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu abo bantu n'abicanyi bababarira babababarira gute urumva babababarira gute n'abicanyi aho wavuga iki Eh, mu- mu mategeko mu mategeko kirazira gucira ku- kwagiriza umuntu iki- uburyo umuntu niyo yoba yafashwe yamaze kugera imbere imbere eh, atunzwe cyangwa aho ari hose sentare itaraheza amatohoza ngo yakirwe n'icaha aba akiri umwere Eh, rero eh, nk'uyo wewe nubanza kuba ndamumenyesha ko yarenze akarimbi mu mvugo abo bantu si abicanyi kuko eh, nta manza baracirirwa ntibararenguka imbere y'amasentare kandi mu by'ukuri aba iri shyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika kugira ngo ryiyumvire rishyireho icyo kigongwe Mm.
si ukuvuga ko icyo kigongwe kiza kidafite aho kizananye hariho abahinga eh, abo twita les experts nationaux abo ba experts nationaux nibo rero baheza baka- bagashikiriza amaraporo ku rwego rw'ibihugu byabo bakavuga bati mu bisata byacu tujejwe by'ibirwanisho binini binini na bito bito ibintu byifashe gutya abantu bameze uku kandi n'aho avuga ngo abo bantu n'abicanyi nagira ndamumenyeshe ko hari abantu bagura ibirwanisho atari ukuvuga ngo bagambiriye kwica abantu ari uko avuga ati yewe abasuma baransesereje bama ku irembo iwanje baramaze kuntegera barandashe barampusha nanjye reka ngure ikigwanisho ndabe ko uwundi munsi nibantera nzobivuna donko nk'uwo ntaba araba umwicanyi kurumva eh, yakiguze avuga ati ngomba kwikingira ariko twebwe natwe aho tugaruka ni ahanye nko kuri abo bantu baba bagomba kwikingira mu bihugu bimwe bimwe eh, hariho ibitanga ibyo twita amaperimi de poro darume ni Ni ukuvuga ukuvuga- impushya zo gutunga ibigwanisho yego Mhm.
rero uwo muntu yifuza gutunga ikigwanisho yagomba kubanza kumenya ati mbega mu gihugu cy'iwanjye ndimwo biremewe birarekuwe yuko umusivile aronka uruhushya rwo gutunga ikigwanisho agaca agenda rero agasaba ubwo ruhushya rwo gutunga icyo kigwanisho kuko ubutegetsi bw'icyo gihugu buzomuha uruhushya rwo gutunga icyo kigwanisho ni nabwo buzohindukira bukagenzura ko icyo kigwanisho atunze agikoresha ibyo yagisabiye cyangwa yuko atagikoresha ibyo yagisabiye hama bagaheza bakakimwaka no kugitangira ikori araheza akagitangira ikori rero Eh.
muri make abo bantu ba- batunze ibyo bigwanisho bari mu makosa niba badafite amaperimi de poro darume ariko ntibaraba bicanyi niba atabo barica rero icyo kigongo cyashyizweho kugira ngo ivyo bigwanisho babisubize kandi nanone kuri uwo muntu nyene ngerageje kubandanya nishura nimba hari n'uwo bari bamaze kwica twebwe twibaza yuko uwo muntu asubije ikigwanisho nta wundi muntu yoheza ngo yice ntitwahava rero tuvuga ngo kuri umwi ko ufise ikigwanisho uri umwicanyi ahubwo kigumana uze wice abandi aho urumva ko ataco twaba dukoze ahubwo akwiye kukizana niba hari uwo yari amaze kuyica kugira ngo nti- tuvuge tuti prijame ntihagire uwundi uzokwica Eh, ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ukwezi rero kwa cyenda kwahariwe na afurika yunze ubumwe gutanga imbabazi mu bihugu bya afurika ku bantu batunze imbunda batabifitiye uburenganzira igihe bazishubije ku bushake bwabo noneho rero bakagirirwa imbabazi umutumire jean claude sinzinkayo umuhuzabikorwa wa merpd urunani rwiyemeje guharanira amahoro n'iterambere kuri telefone nk'uko nabibabwiye turifite gaspar nyuma ye hari na theophile duhere kuri gaspar gaspar we vuga cyane wiriwe neza neza cyane bwira umutumire aho uherereye
Ah, ndi mu gihugu cy'u rwanda mu karere k'ubugesera by'umwihariko umurenge wa gashora ye igitekerezo cyangwa ikibazo
ok nabikurikiranye ku by'uwo mutumirwa yari havuga Mm,
ariko numva ko nkurikije kuri shize muri kuganiraho numva ko byaba byiza nibura kwegera abaturage nyine bakabibashishikariza nko ku bantu babifite mu buryo bu- atabiherewe uburenganzira mm, ariko nano- noneho yenda ubwo bakabagira nk'ishumbusho bagenda babaha bitewe n'uko ubwo bafite uburyo nabo baba baragiye babibona mhm.
noneho ubwo ngubwo bakabaha nk'ikintu cyabisimbura nibura nk'agasi- nk'agahimbazamuzi Eh, ibyo niko nababyumva ariko nibura bakabasha kugenda babyi- babibigisha nk'aho mu nsengero mu- mu- mu nama ru- rusange hafi aho ngaho mbere ye gaspa urakoze cyane ndumva uvuga rumwe n'umutumirwa rwose urakoze yego yego ijwi rya amerika noneho duhamagare na teofile teofile we
ndakumva ndakumva urakomeye
leta irakomeye kabisa bwira umutumirwa aho uri
ni mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yego wiye ntara Eh, nord kivu kivu ya ruguru muri masisi
yego ye igitekerezo cyangwa ikibazo
Eh, ikibazo igitekerezo ndagifatira muri rusange Mhm, Eh, kuko urebye afurika yose mu by'ukuri ntabwo nakwemeza yuko bagombye kugira ibirwanisho nubwo baba bifitiye uburenganzira kuko ntibaramenya akamaro k'ikigwanisho kigomba gu- agomba gukoreshwa ryari mm, ni ukuvuga ko afurika turacyari inyuma muri ibyo ariko rero twakurikiza n'ibibera muri za amerika ababifitiye nabo uruhushya usanga ubu ngubu basigaye bica umuntu ntibatumenye kiremwa muntu agaciro ke niyo mpamvu guhereza abantu ibigwanisho bisaba kumanza haba inyigisho bakamwereka ko atari iyo kwica ahubwo bifite akandi kazi eh, bitwe tubyita ngo ni defanse yakora defanse y'ikintu runaka igihe Eh.
kibonetse ariko si iyo gukoresha ngo ikintu kibonetse icyo ari cyo cyose ariko rero teofile niba ndakurikiye neza wowe iyo ngingo uzanye ingingo nshyashya genda cyeka ibyo ngibyo uvuze ari ku bantu bahawe intwaro atari abantu bazishakiye ku buryo bw'amagendo
yego hari abazihabwa ariko uh, wareba igihugu uko kiri ugasanga kidakwiriye kuzitanga kuko abo bantu batigishijwe bagomba kuyihereza uruhushya bitewe n'amafaranga bafite kuko barayisorera tuzigisha imisoro iyo ayisoreye bakayimuha rero bakurikira wenda si ayo mafaranga ariko ntibareba akamaro kayo n'ikibi cyayo Eh. teofile urakoze cyane
yego murakoze namwe sinzi nkayo i- i- ibyo teofile avuze wabyumvise wabivugaho iki
Eh, nda teofile nagira ndamushimire cyane mu bisanzwe eh, icyo agarutse ko ntikira- ntikiraba gusa ababa barabihawe bafite amaterime de poro darume babisorera ni ukuvuga agombye gukabakaba ku kibazo kiraba n'inzego z'umutekano ubwazo Mm.
Eh, kuko aha nk'uko byagiye bigaragara niyo wanashaka no muri abo bashinzwe umutekano harimo abo usanga bafite ibirwanisho bya magendo ibirwanisho bya magendo rero ngerageje gusobanura ku nzego z'umutekano iyo umuntu yari yandikiwe kuba afite inkoho imwe ariko ugasanga afite inkoho zibiri Eh, ni ukuvuga nko mu mu- nko mu burundi ntanze akarorero aho nagerageje kubikurikirana hariho ibyo bari baragize by'inimero ndanga ndangankoho inimero ndangankoho eh, ku ruhande rw'iriya nimero iba yaravanye muri iyi zine yayikoze Eh.
inkoho yaza igeze mu gihugu cyayikomanze bakayishyira ko iyindi nimero ndangankoho y'icyo gihugu nyine iriko ihwanye n'amatirikire y'umusirikare cyangwa umupolisi ayifise bisigura ko iyo nkoho niyatorwa muri makamba cyangwa igatorwa muri tanzania cyangwa igatorwa mu rwanda muri kano karere bizodufasha kubona tuti ino nkoho dufashe ino nimero bakayandika mu mashini biraboneka ko ino ni- ino nkoho yaje ikomoka mu gihugu cy'u Burundi Eh.
hanyuma rero eh, abashinzwe umutekano bo mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu Buganda aho iyo nkoho yafatiwe bagaca babaza abo baba basanzwe bakorana mu gihugu cy'uburundi bati inkoni medisinizi nizi yo mu gihugu cyanyu yafatiwe ino nimurondere umusirikare cyangwa umupolisi yayikoresha mu mubazi ingene iyo nkoho yazimiye urumva ko amatohoza aca yeme aca yoroha iyo ibintu bikozwe muri ubwo buryo rero mu majambo make tukavuga tuti abo bahabwa impusha zo gutunga ibigwanisho nko mu burundi hari icyantangaje barahagaritse bati ubu turahagaritse gutanga impusha ku bantu batunga inkoho ariko nticyabuje yuko ibigwanisho bica bihindukira bigasirikira mu banyagihugu izo mpusha abo zihabwa nk'uko teofile abivuze ubanza kugenzurwa ntibibe byo kwiyumvira ngo kazimazanye amafaranga azokwinjiza mu kigega cya leta ahubwo nyine bakamugenzura akaraba mbega uwo muntu ahawe inkoho ayihawe kubera bikwiye cyangwa ayihawe kubera ikimenyane cyangwa kubera barabye gusa ngo arafite amafaranga reka ni nka kujya no mu mashengero umuntu atabwirizwa kuba pasiteri ngo ni uko atunze yagomba kuba pasiteri kubera ko nyine abikwiye no muri ibi by'ibigwanisho nabyo umuntu kugira ngo bamuhe urwo ruhushya rwo gutunga irwanisho bagomba kubanza kuraba ko abikwiye atari ukuyisunga ngo aratunze afite amafaranga cyangwa kuyisunga ngo arazwi no kuri ibi rero by'abajejwe umutekano nabyo ni ukuvuga ko muri ibyo bihugu bindi twavuga tuti hakwiye kuba amategeko ahana akongera agahashya uwo basanze afite ikirwanisho cyiyongera ku cyari gisanzwe kizwi n'amategeko iryo tegeko mu burundi ryari ryashyizweho sishobora kumenya neza yuko ubu riko rirakurikizwa nuko ritariko rirakurikizwa ariko mu burundi ryari ryashyizweho rero ni ukuvuga ko teofile icyiyumviro cyiwe kiratomoye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda jean claude sinzinkayo ni umuhuzabikorwa wa mirpd urunani rwiyemeje guharanira amahoro n'iterambere uru runani kandi rukaba ruri mu rundi runani mpuzamakungu iyansa international action network on small arms ni ukuvuga mbese urunani narwo rwiyemeje kurwanya urugomo rushamikiye ku mbunda cyangwa se inkoho mu kirundi kuri telefone dufite pierre pierre we urakomeye
eee ndakomeye cyane uri hehe se pierre eee nanjye ndi mu rwanda kigali kagugu yeee ufite igitekerezo cyangwa ikibazo
eee ngewe igitekerezo ndagifite abantu twebwe ino mu rwanda yego
ubuyobozi bwacu bwarabishoboye bwageze mu baturage bugira inama ubu nta muturage nkibona n'imbunda abo bagifite ibibazo by'uko abantu bagikora ibintu bitemewe bakoresheje imbunda bagakwiye kuza kwigira ku rwanda kuko kubera twarabishoboye yego wenda ibibazo bishobora kubaho ugasanga abantu barwanya bateranye ibyuma ariko nta kesi y'imbunda ikibaho kabisa nibaze bigire ku rwanda birashoboka twebwe nta muntu uhigira imbunda
ye urakoze pierre we
yego yego ye jean claude urumva koko mu rwanda bakwiye kujya kwigirayo abandi
bo jewe ku ruhande rw'iwe nk'umunyagihugu wo mu rwanda uko abibona sinohava mvuga ngo abivuze ukutariko ariko nta nyambi agahonze no mu rwanda ngira ngo abatari bake barabyumvise mu minsi yahera ko hari abantu bigeze kuba bategera imiduga ku ishyamba rya nyungwe abo bategera bakoresha ibirwanisho rero ntitugomba kuraba i kigali gusa ni ukuvuga umuntu wese yitwaje ikirwanisho yabaturutse kuri nyungwe agaturuka ku mupaka wa kongo akaza guhungabanya umunyarwanda yibereye mu iterambere ryiwe cyangwa yibereye mu bintu byiwe ariko arakora ni ukuvuga ko twebwe izo ngorane nyine uko zingana kose nizo twanka rero mu majyambo make nkavuga nti mu rwanda boba bagerageza kubera ko nta mpanuka nyinshi ziturutse ku bigwanisho dukunda kumva yo nkuko dukunze kubyumva mu bindi bihugu ariko naho nyine izo mpanuka zirahari hanyuma ikindi nagira nongere ko nk'uko namaze kumva ko abahamagaye benshi ari abavuye mu rwanda nagira ngo bamenyeshe ko mu rwanda byoroshe naho nyine hariyo ishyirahamwe rikorana natwe ryitwa sefa rwanda iyo sefa rwanda rero nibaza ko ariyo yafashije leta y'u rwanda kugira ngo mu by'ukuri ibirwanisho abaturage bitabire akamo ko gusubiza ibirwanisho ari nacyo bituma wumva mu bahamagaye bose batabigeze bavuga bati nyabuna hano tumerewe nabi ibirwanisho biraturembeje ni ukubera ko nkumbure leta yabihagurukiye kandi nanoneho n'iyo sefa rwanda nayo igaterera agacumu k'ubumwe kugira ngo icyo gikorwa kigende neza mu gihugu cy'u rwanda reka nabo tuzabashake hanyuma tuzaganire muri uku kwezi turebe ibyo bakora nabo n'uko babikora ahubwo iyo nkuru urakoze kuyiduha radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira rero ku mbabazi umuryango w'afurika yiyunze wasabye ibihugu biwugize ko bitanga imbabazi nyine ku bantu bafite imbunda zitemewe n'amategeko bazishubije ku bushake bwabo umushyitsi rero ni jean claude sinzinkayo umuhuzabikorwa wa merpd urunani rwiyemeje guharanira amahoro n'iterambere kuri telefone dufite jado na sitive tubanzirize kuri jado sitive ube wihanganye jado urakomeye
ego bwira umutumiraho uri jado
ni jando jeni zigimana ndi burundi ku ntega yego santire kidesani ni ukuvuga ni ku mupaka w'u rwanda n'uburundi
ntega ni muri ni muri ni mu ntara ya gitega
ni mu ntara ya kirundo ni intara ya kirundo mbabarira nuko geogarafi yanjye urayiyubi yego twikomereze yego
noneho ye
ikibazo nari mfite nakumwe ngo ibigwanisho barigeze kubi kuda babitanga hano iwacu babiha donke abari babifise batabifite uruhushya barigeze kubitanga barabisubiza nyine bumvisha ako kamo
ni mu wuhe mwaka
bo ntabwo ndimo ndashaka ndabyibuka ariko hareze igihe kuko barigeze kubitanga nyine ari benshi rwose ibigwanisho ababitanga baca abana agashimo nyine mu nyuma hakaba nk'ibitenge hakaba n'ibindi bintu nyine sinzi ko yagashima cyangwa sinzi ko nobyitwa
umutumirwa jean claude sinzi nkaho yavuze ko ari agashumbusho
sawa agashumbusho ubwo araza kukunganira kubera ko ibyo uvuga ndahamya yuko yabigizemo uruhare yego bandanya
bo baca rero baha uko nyine utwo tu ibyo bintu nyine hanyuma abantu bari babitanze bose jeni ndimo ndabisekeza ryabaye rero hino iwacu naho negereye ndabona yuko ndabona yuko kabisa bari babitanze kandi nta n'umwe atabitanze gusa ntabyo nomya nk'abisigaranye ikindi muzi ko barabitanze none bambaye ikibazo nari mfise kubera iki none kubera kera hahora haba ibintu bya katarina ni ukuvuga ibintu byo gutera batera abakiriya baka amafaranga nyine abasuma bakoresheje nyankoko no mu rwanda byigeze kuba kera icyo iryo jambo gutera agatarinda ryari rihari komeza
none kubera iki ubu ntakibona i burundi ibyo nibyo byerekana yuko nkeka ibyo bintu byahabwa abantu bagifite ibigwanisho ikindi kibazo nacyo mfise ne ko hariho ibihugu bimwe bimwe ukunda gusanga simba ndashoka ndakibuka neza hari igihugu nk'izo pfumba cyatanze uruhusha rwo gutunga ibigwanisho bicira umuriro ku buryo bwo kwikingira mu ntuzenya aho baba batuye simba ndakibuka neza icyo gihugu nicyo muri afurika
bo ntabyo nibuka neza ko icyo muri afurika gusa naryumvise ku iradiyo iyihe radiyo
naryumvise ku iradiyo rwanda hari mu makuru gusa sinyibuka neza icyo gihugu none se ubwo ntabwo byaba ari u rwanda hari rwari rurimo rwiga itegeko ryemerera abantu gutunga imbunda mu rwanda bivuze nyine yuko niba ushaka gutunga imbunda ukurikiza iryo tegeko ukabisabira uruhushya ntabwo byaba ari aho ngaho hari
ahubwo nyine bo bensire bashobora kuba batari bwabishyire muri apurikasiyo mugo rero byageze kuvugwa bashobora kubitera hashikwako ye ikomereza igitekerezo cyawe niyo nko muri icyo gihe bamaze kubyemerera abantu babitunge wumva nk'ikintu kondisiyo bogira ko nk'ifatire kugira ngo bagihe nk'umuntu kuba yashaka kugiha umuntu ugasanga cyajya wikoresha mu kwiba no mu kugira ibindi bintu by'ubukozi bw'ibibi umva aho naho naho hatari byiza none aho ngaho kosha tuvuga aho ngaho kosha tuvuga yuko twari tuyifata gute ye reka akwisubiriza ariko nyine ubwo urumva ko bigomba gukurikiza amategeko ariko reka umutumirwa akwisubirize kuri utwo tubazo tubiri kuri abo ngabo nyine ni bande bagomba kuzihabwa ku buhe buryo noneho n'akariya ko mu burundi nyine ko bazitanze ari nyinshi urakoze
ego yewe umunsi mwiza jean claude ego di ye nuko rero jado eh, w'intega wamwumvise
namwumvise Mm,
Eh, mu majambo make nk'uko yabivuze mu burundi eh, twaragize isekeza ryo mu ku- mu mwaka w'ibihumbi bibiri eh, n'umunani iryo sekeza ryari sekeza rya rutura ni ukuvuga ko ari sekeza twakoranye n'igisata ca pinide turikorana eh, na centre regionale sur les armes légere y'i nairobi dukorana na za iyansa twakoranye turi eh, i- ni ukuvuga ko twe twashyize hamwe ingufu hamwe rero na leta y'u burundi muri icyo gihe twatanga bimwe na bimwe ndakubwira by'agashumbusho twaratanze amasuka turatanga amakinga turatanga ibitenge turatanga amasafuriya twaratanze ibintu byinshi kandi bitari bike mu ntara zose z'igihugu Eh, ni ukuvuga ko rero umuntu yazana ikigwanisho tukaraba agaciro k'icyo kigwanisho tugaca duheza tukamuhereza ikintu eh, gisubirira eh, kugira ngo ntaje mu gihombo ca bwa buryo yari yaraguze ico kigwanisho mugabo ikibazo rero ni kimwe n'aha mhm.
ivyo bigwanisho byose wumva vyegeranijwe eh, twebwe nta bubasha twari dufite bwo kugenzura ngo tumenye amasitoke bibikwamwo Eh.
rero eh, twebwe aho tuba tugaruka tukaraba tuti mbega bya bigwanisho byakuwe mu banyagihugu ubu biri hehe iyi saha n'ubu umunota tuvugana biri he ariko Niba hari byaraturiwe, ibyaturiwe ha- bimwe ntabwo byaturiwe se
Na- ni- niho ndiko ndaza Ye.
nimba byaratorewe ko ubundi ibirwanisho eh, si cyo kimwe n'ibirozi kera hari ibyo bahora bavuga ngo abantu batunze ibirozi umuntu akaza nko kuri paruwase cyangwa ku isengero runaka tugenda atunze ibirozi akabizana ati nimuturire ibirwani ibirozi rero ntibiharurika ntibabanza guharura ngo bandike bati azanye ibirozi bitwa uku n'uku n'uku ibyo byose baturira rimwe ariko ibigwanisho Mm.
itandukaniro rihari nimba ari karashinikove igihumbi twegeranije turandika tuti karashinikove igihumbi na nimero za nimero d'identification zazo zikandikwa nimba ari amamitrayeze turandika Ah, nimba ari ama- ari za fare ari zanje byose tukabyandika no mu gihe cyo guturira rero Mm, twategerezwa kumva tuti haturiwe amakarashinikov igihumbi ameze uku n'uku n'uku n'uku. haturiwe ibimeze uku n'uku n'uku uretse ko twebwe niwanagomba eh, muri mrpd uwo mugambi wo gutunda ibigwanisho ntituwemera cyane ahubwo twemera umugambi wo kubihingura bikavamwo rezo bujedare zijya mu bibanza by'iratiro aho abanyamahanga cyangwa ingenzi eh, zishobora kuza kuratira ijisho zigasiga amafaranga y'agaciro kugira ngo igihugu gishobore guhungukira kubera ko natwe bamwe basubije bya bigwanisho tuba twarabasumbushije ni ukuvuga ko bya bigwanisho byatezwa gukorwamo ikintu aba- ari abanyeshuri ari abaka abantu bose baja mu bibanza by'iratiro bazohora baraba tukaguma tugira gute turonka ko amafaranga yinjira mu kigega cya leta rero muri make mm.
Si- mm, nariko ndasigura nti ivyo bigwanisho byose vyegeranije mu banyagihugu vyaraturiwe bitaturiwe nta vyemeza dufise bihagije vyerekana iyo ivyo bigwanisho vyagiye aho niho tunkumbure eh, mu- murondeye eh, point focale nationale canke expert nationale sur les armes légere Mm.
yoheza akazotanga umuco akavuga ingene kuko abo nibo baba bashinzwe gutanga amaraporo y'ingene ivyo bigwanisho vyegeranijwe bingana byose n'ingene vyaci- vyahe- n'iyo vyarangiriye icyo gihe Ngarutse kuri iki kibazo buretse gatoya tubanze tu- tu- tu- dusobanukirwe icyo gihe ni mu bihumbi bibiri n'umunani ni ukuvuga rero mbere y'iki kigongwe cya au cyo mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi uburundi rero bwarihuse hanyuma ahubwo icyo gihe muribuka um- umubare bitigiri by'inkoho mwakuye mu banyagihugu
Eh, umubare w'ivyo bitigiri sindawufise ngaha Eh.
ubu nyene kubera ko ntari uko ico kibazo kija kuza Mm.
ariko kuwurondera vyotwa- vyontwara umwanya muto cane nibaza ko nko mu kiganiro kizokurikira umubare noba ndawufise wose uko woba ungana ushobora no kubinyoherereza hanyuma nkaza kubishyira kuri facebook bakabibona
yego cane ye ndagushimiye nuko rero bandanye ku kabazo ka kabiri
hanyuma ku kabazo ka kabiri k'inkoho eh, nagira ngo mbanze ndamubwire ko mu by'ukuri ingwa- inkoho bemerera abanyagihugu gutunga zitandukanye cyane n'inkoho ziba zitunzwe n'inzego z'umutekano aho bihuriye Mm.
inkoho abo banyagihugu basaba amaperimi de poro darume bategerezwa gutunga nibyo twita ama arume a repetition ni za nkoho zirasa zisubiramwo ni ukuvuga abanza akarasa rumwe pa rukavamwo hama akazosubira kwaruma kugira ngo asubire kurasa urundi ntaho bihuriye rero n'izi nkoho ziba zisanzwe zikoreshwa n'inzego zo mu mutekano ni nacyo bituma bitanagoye no kumenya amabi yoba yakozwe kuko nk'ubu unye bavuze bati mu mudugudu w'ahanaka cyangwa ku mutumba w'ahanaka haraye havugiye inkoho biroroshe kumenya bati kuri uwo mutumba umuntu atunze inkoho yitwa naka niwe afite peremide paul darume hanyuma bakagenda bakaraba yuko iyo nkoho yiwe yaraye irase cyangwa itaraye irase nimba itaraye irase ni kuko atari we aba yarase ibyo rero babimenye ko inkoho zirekuriwe gutungwa n'abasivire zitagomba gusa na gato n'inkoho zitunzwe n'abajejwe umutekano ibyo nibyo turimo ni nabyo tuzosaba n'ibindi bihugu byose ko byotwumviriza bakamenya ko bagomba gutandukanya inkoho zotungwa n'abasivire babisabye bakaronka impusha zigatandukana n'inkoho zitunzwe n'abo mu nzego z'umutekano radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku mbabazi afurika yasabye ibihugu biyigize gutanga ku banyagihugu bafite imbunda zitemewe n'amategeko bazishubije ku bushake bwabo umushyitsi rero ni jean claude sinzinkayo umuhuzabikorwa wa mrpd urunani rwiyemeje guharanira amahoro n'iterambere ndetse rukaba rukorana n'urunani mpuzamakungu yansa rwiyemeje kurwanya urugomo rushamikiye ku mbunda cyangwa se inkoho mu kirundi kuri telefone rero nk'uko nabibabwiye dufite steve nyuma ye hari na david duhere kuri steve maze david nawe ube wihanganye umbabarire steve we karame karame urakomeye
ndakomeye ndaho ndashima mbwira umutumirwa aho uherereye
ndi hano i kigali mu rwanda yego gusha ku ngingo ndamukire uwo mutumire arakumva rwose
ndakuramukije steve we nshaka kumubaza yego
ndashaka ndamubaze uko kuntu avuga ngo ibigwanisho barabikuye mu banyagihugu mu burundi eh mu burundi kuko ndi murundi ehe
eh kandi ndi ego ndi kuzizo yarabahaye andemire seti demire wiki baravuga ngo uvuga ikirundi se 2008 ni ibihumbi bibiri na kangahe ah bibiri n'umunani ye komeza bibiri n'indwi gutyo baravuga ngo ibigwanisho babikure mu banyagihugu nyine ariko n'ubundi icyo gihe nk'umwiza dukomeza kubona abasoma baza bibisha inkoho nyine urabona za demire disi bibiri na cumi ukumva n'ubundi abantu baguma bicishwa n'inkoho none buhamya gute ko izo nkoho zari zaravuye mu banyagihugu kandi twumva n'ubundi ziguma zivuga mu banyagihugu nyine abanyagihugu bicwa nazo kandi atari abapolisi babarasa ariko yari ndumva ahari yari yabishubije mu nyota utabikurikiye nubwo atari icyo kibazo yasubizaga yavuze ko babisaruye babikura mu banyagihugu ariko ko batazi icyakurikiyeho urabyumva ntabwo bazi aho ziri
ntabwo bazi aho ziri nyine ariko baba bakwiye kumenya aha hantu imbunda zirahari zizavugiyeho abazivuza ni bande zigenda gute kandi umunyagihugu ntiyoshikira imbunda itavuye muri leta umunyagihugu ntaho yoyikura yeee reka gusubize yego reka gusubize steve we
nansubize nta kibazo ye jean claude
murakoze cyane ku kibazo cyanyu steve nagira ngo mbaye ndakumenyeshe ko ibirwanisho bimeze nk'ibyaha urabona jewe kuva mvuka narutse ijambo ry'imana barivuga ku munsi ku munsi arimo bayisilamu muri ekereziya katolika no mu madini y'abakizwa ariko niba ntuhava mvuga nti uko ijambo ry'imana ryagiye riramenyekana niko n'abantu usanga nkumbure bariyongereye gukora ibyaha rero
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muratubabarira ni utubazo twa tekinike na telefone twari tuturogoye jean claude bandanya
nariko ndamusigurira rero nti ibigwanisho bimeze nk'ibyaha ibyaha rero abantu baratonda mu rusengero minsi yose ariko si ukuvuga ngo bose ngo batondayo bera bagataha bera rero niba iby'ibigwanisho nabyo ni uguhoza ko nk'uko utosora ifuku ahoza ko natwe duhoza ko si ukuvuga ko rero ibirwanisho twari twabikuyeyo ngo byaraheze burundu ni mumenye ko we wavuze sitive ko umurundi uburundi buhantu rubibe n'igihugu cya kongo kandi rugahantu rubibe umwanya utari muto bisigura ko imigwi yitwaje ibigwanisho mu gihugu cya kongo iri iratana mu mitwe n'inzego z'umutekano uhunga yirukira mu gihugu cy'u Burundi cyangwa inkumbure ugasanga ibirwanisho bari bafite babizanye konona mu gihugu cy'u Burundi ibyo byose bibaho ikindi kigira kabiri uko amatati yagiye arisubiriza mu gihugu cy'u Burundi uribuka ko duhejeje ayo masekeza twagize bibiri n'indwi bibiri n'umunani bibiri na cyenda mu bihumbi bibiri na cumi haciye haba ingorane zidasanzwe hagati ya efunere na leta yari itowe icyo gihe haraba ubwicanyi budasanzwe ibyo nabyo byari ingorane zimwe mu zindi zituma nk'abari abanywanyi ba efuneri bavuga bati yabona rondera ibigwanisho twigwane ko murabona turageramiwe ubwo n'uburore bumwe bumwe noguha hanyuma ugarutse no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu naho urabona ko hari izindi ngorane zabaye mu gihugu cy'u Burundi nazo nyine ziza zisubira gukaburira abantu ako gatima ko kumva yuko umengo yorondera ikigwanisho kugira ngo yikingire niho haho rero mu ntango navuze nti gukura cyangwa kurandurana ibigwanisho mu banyagihugu bisaba ko ubanza kubaka icyuka cyiza mu banyagihugu icyuka kiri muri gifatiye kuri politike ubutunzi n'imibano ni ukuvuga muri politike umuntu akumva ko atekaniwe mu mibano akumva ko atekaniwe mu butunzi akumva ati ndatekaniwe muri icyo gihe niho cya gikorwa cyo gukura ibigwanisho mu banyagihugu burundu gica cyoroherezwa kandi ukazosanga umunyagihugu nawe biba gifise mu rugo abibona ibisanzwe kugisubiza kuko ababona ati nta kazi gifise ni muri cya gihe inzego z'umutekano ziba zifitiwe icyizere mu burundi cyangwa no mu bindi bihugu byose umunyagihugu akumva ati ninagira ingorane nditura umupolisi ndituza umusirikare nditura umukozi w'iperereza bankurikiranira ibibazo byanjye neza kandi nta ngorane njya kugira niko rero nibaza yuko nkumbure byahita bikagenda neza yavuze ariko ati mwari mukwiye kumenya n'ibyo ngibyo mwakuye mu banyagihugu aho byagiye
ubwo rero icyo nagomba kubanza kumumenyesha ibibazo by'ibirwanisho biratandukanye no gutanga amaraso twebwe n'ibyo tumeze nka bajya batanga amaraso ku bantu iyo uhaye amaraso umuntu umurokoreye ubuzima natwe no guhimiriza abantu ngo ibyo birwanisho bibavemwo nkumbure tuba tuko dusa n'abariko bararokora ubuzima bwa bajya batabifise mbere harimo n'ababifise bohavuye bahitanwa nabyo ariko ikibazo aho kiri rero ni aha ibirwanisho bivuye mu banyagihugu nta onj nta deparitema n'imwe yigenga yemerewe kwakira ibigwanisho bivuye mu banyagihugu ngo ibibike nk'uko nkumbure hoba opitale pirive yokwegeranya amaraso yakuye mu bantu ikayabika kugira ngo izo yahereza abayabuze ibigwanisho byose bivuye mu banyagihugu bitegerezwa kujya mu nzego z'umutekano hama bikagenzurwa n'igisata cya leta kiba cyarashyizweho kugira ngo gikurikirane ibijyanye n'ibigwanisho binini binini na bito bito muri icyo gihugu nko mu burundi hariyo umugwi w'igihugu witwa senape uwo niwe uca ubikurikirana no mu rwanda uriyo reka ndetse muri bihugu bigize aka karere hose depuwefoko nasiyono bashinzwe gukurikirana ibyo bibazo by'ibigwanisho barahari abo rero nibo baheza bakabazwa nkumbure bati mbega ibigwanisho byegeranijwe muri iki gihugu cyose bingana gute kuko impamvu nka twebwe tutobimenya ndayimusigurira yumve hari ababa baraciye kuri twebwe bagiye kubisubiza ariko hari n'ababa baragiye diregite ku gipolisi cyangwa ku bashinzwe intwaro kubisubiza urumva rero yuko amashifure aba ari amashifure atandukanye yavuye mu b'intwaro ab'umutekano n'ahandi n'ahandi n'ahandi ariko bigeze muri komisiyo niyo rero iki santara kikagira ikigira byose by'ibirwanisho byegeranijwe mu gihugu cyose aho rero uwokenera kumenya ibitigira byose ni uvuga ko yoca abaza muri senape umugwi mukuru w'igihugu ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga kuri telefoni dufite david david we uvuga cyane urakomeye ndakomeye ndakomeye ndaho uherereye he david
ubundi kicukiro
uti hehe
kicukiro mu kicukiro i kigali i kigali mu rwanda ye nuko vuga akajambo kagufiya kubera ko ndabona iminota igenda idushirana yego yego usha ku ngingo yewe nashaka kubaza ese ibihugu ko iyo yabasabiye imbabazi yasabiye imbabazi afite izo ntwaro niyo baramuka bazitanze ibyo bihugu ni ikihe cyizere gihari cy'uko bazababarirwa ye hinira aho ngaho urakoze cyane murakoze ye jean claude wamusubiza iki
icyo cyizere rero natwe nicyo cyo turabaza ya maleta nk'uko akibagije ngira bari wabyumvise ko no mu ntango nabivuze ni ibyo bihugu ntibitanga icyizere n'ubu mwanya uracariho uno munsi turi itariki zingahe turi itariki icyenda ni ukuvuga ngo ibyo bihugu ntibitange cya cyizere rero bimwe navuga nti abakuru b'ibihugu bagize iryo shyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika baterezwa guca basohora ingingo ihamagarira abo banyagihugu kubamenyesha yuko basubije ibirwanisho batazokurikiranwa maze ubushikiranganji bubijejwe nabwo bugaca rero bushyiraho ingingo nziza gushyira mu ngiro ry'ategeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo abanyagihugu bumve yuko atangorane n'imwe gusubiza ibigwanisha ata kibazo na kimwe ibyo rero nibyo nkumbure ntiturabaza mu bihugu byose ngo twumve uko ibintu byifashe ariko turabandanya nkumbure tuvugana na bamwe bamwe mu bo dukora nayo kugira ngo tumenye mbega ni ryari erega iyo nzo ngingo bozishyiraho naho bamwe itariki cumi na zitanu naho bamwe mirongo ibiri nta muntu hazohera iminsi icumi ya nyuma y'ukwezi ataramenya yuko by'ukuri yahawe ikigongwe kandi ikigwanisha agiye kugisubiza nta kibazo kandi nta muntu n'umwe afite ahantu yogenda iminsi icumi agiye gusubiza icyo kigwanisho cyiwe kugira ngo ahashike ikindi nkumbure ni ukongera ko n'abo bafite ibigwanisho nabo ntihagire uwuhava ashyira agati mu ryinyo ati ngewe ko nkumbura atategeko ry'umukuru w'igihugu ndumva cyane ry'umushikiranganji rimpa icyo kigongo ati reka nyabona ikigwanisho mbe ntagitunga n'ubundi abitse ikara mu bushambara kuko ejo abashinzwe umutekano bakamushyira mu maboko nta kizobuza ko ahanwa kandi ugasanga nkumbure biramuteye ikibazo rero tukavuga tuti mu minsi ya vuba tuzoshyiraho amanimero atariha ayo manimero nkumbure rero niyo azoheza abazoba bafite ibigwanisho bagashobora guca ko kugira ngo tubahuze n'inzego z'umutekano mu gihugu barimo bashobore kugenda bashyikiriza ibyo bigwanisho batikeka gufatwa cyangwa kugira ikibazo jean claude aka kantu uvuze yuko kugeza ubu ngubu nta gihugu kiraca iteka kirashyiraho nyine iryo bwirizwa ryo gutanga ikigongwe bivuze rero yuko intumbero ya afurika yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri itazagerwaho
iyo ntumbero ntawovuga ngo ntizagerwaho kubera ko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ngewe ndabafitiye icyizere ko nabo nyine babishyizeho nkumbure bifuza yuko ibintu byogenda neza ariko rero icyo navuga ni ukuvuga ko nabo nyine bashobora kuba bari abati none nkumbure izi ngingo tuzozishyiraho gute rero nicyo gituma natwe twafashe kano kanya ngo dutangure ahubwo isekeza ryo guhimiriza ayo mareta nyine ashyireho izo ngingo izo ngingo ayo mareta amaze kuzishyiraho ba baturage nabo muri ibi bihugu byose baheze bitabe aka kamo ka iniyo afurikene ikivunga ariko n'iki gihe naho wumva izo ngingo zitarashyirwaho nta n'umwe turumva yagiye gusubiza ikigwanisho muri ibi bihugu byose ngo afatwe nicyo rero cyemeza yuko bashobora no kuba batashyizeho izo ngingo bakavuga bati ko ari ikigongwe twatanze ntabyo kwiga turashyiraho izindi ngingo yabona uwushaka araza uwushatse nawe arareka tuzomushyira ko amaboko reka nabo nyine abo batunze ibigwanisho ntibamenye ko bari mu makosa ntibahave biyumvira ngo barindiriye ko amaleta azobasaba ikigongo ko amaleta yoyo nta makosa afite nicyo gituma rero ari bahubwo bari bakwiye kurondera ingene icyo kigongo cyobashyikira byoroshe nayo ubundi ayo maleta yoyo nta kosa na rimwe afite ni ukuvuga rero ko muri uku kwezi kwa cyenda dushubije ikibazo bwangu bwangu cya nyuma cya jean paul w'igitega mu burundi ati ishaka ryo kwiyamiriza amaba aterwa n'ibirwanisho riragenda rigabanuka ndumva atari byo
iryo shaka rigenda rigabanuka ibyo nabyo nk'ubu gukorana inama bivuze mu ntango ahanini biterwa n'uko ba bandi bahingura ibirwanisho n'abadandaza n'abantu bagiye muri urwo rudandazwa mu by'ukuri bashyiramo ingufu nyinshi izo ngufu nazo zimwe harimo izo gusambura amashyirahamwe mpuzamakungu amashyirahamwe ahuza ibihugu byinshi aba yarihaye igikorwa cyo kurwanya ihanahana n'igwirana ry'ibirwanisho hakabamo rero n'ingufu zo guca intege nkumbure abahinga cyangwa uyo wese aba ariko arakora muri iki gikorwa kugira ngo abihebe kuko babona yuko ariko arabononera bizinesi yabo hariho rero nkumbure abandi nabo bakoresha ubuhinga bwo gushyira imitahe minini minini muri bya bihugu bibaza yuko bishobora kubankura cyangwa kuguramwo ibyo bigwanisho byinshi bakemera kuzana ibyo nokwita nk'igiturire bahereza ibyo bihugu kugira ngo ibyo bihugu uwo mugambi bice binawibagira jean claude sinzinkayo umuhuzabikorwa wa merpd urunani rwiyemeje guharanira amahoro n'iterambere ndagushimiye cyane
tomasi kamirindi kuri akanya mwaduhaye murakarama rero namwe mwese uko mungana nshuti z'ijwi ry'amerika